Blog Talk Radio.
ndirwogezwa n'ingabo kwa ngango rwogera rwagahindura yatinya ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho naho naho naho naho yewe ihuriro nyarwanda nyabigawe nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi iganye bitano ritavangura nimucyo twigobotse itera vuba niduteze igihugu n'ubwitangize n'ibiriye mu iteme nihurukira mu itabaro ntabaza zikomye nambara ubumwe naje gusanga ariko buzatuzanira amahoro ahoraho ihuriro nyarwanda nyamigawe inyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi iganye bitano ritavangura nimucyo twigobotse ritera vuba riduteze igihugu n'ubwitangize ntagurukire rimwe nkabivuga duturangira umuco wo gucinya inkuru twubaka umuco wo koroherana twe buri wese kwishyira akizana maze twubakire ku bwiyunge muri demokarasi izira amacenga ihuriro nyarwanda nyamigawe inyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igane bitamo bitavangura nimucyo twigobotse itera vuba riduteze igihugu n'ubwitangize u rwanda rwubatswe n'inyabutatu kandi tugatuza utaretse gatwa tuzarubanamo n'amananiza n'amahanga aboneko twuzuzanya maze twubakire ku bwiyunge muri demokarasi izira amacenga ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igahe gitano itavangura nimucyo twigobotse ritera vuba riduteze igihugu n'ubwitangize dufite byinshi duhuriyeho turi muri mbuta zidutandukanya yose amenye ko nunda babara tubabazane na mbere kirimo maze twubakire ku bwiyunge muri demokarasi izira amacenga ihuriro nyarwanda nyamigawe inyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igane bitano bitavangura nimucyo twigobotse ritera vuba riduteze igihugu n'ubwitangize ruti batikinga gusa sinzobe nabigize intego rugaragara hananiye ingimbi nikundira amahoro ihuriro nyarwanda nyamigawe inyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igane bitano ritavangura nimucyo twigobotse ritera vuba riduteze igihugu n'ubwitangize ndi rusarikana amakuza zisobetse inkera gutabara ya kanyandekwe ndi rudasubirana inkubito rutonoreshereza kurinda iyo mparanira amahoro sinishinga amagambo
radiyo itahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira washington dc turabasuje mwese abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi aho turi kwa kane ku itariki ya cumi n'imwe z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe mukaba muri kumwe nanjye chantal nyange muri studio za radiyo itahuka bakunzi ba radiyo itahuka rero nk'uko mubimenyereye kwa kane ni umunsi kuri radiyo itahuka tubagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage aho turebera hamwe uko umunyarwanda amerewe mu rwanda ku munyarwanda yakubititse ku munyarwanda yarembye arembejwe na kariya gatsiko ku munyarwanda atakigira mu mashyi no mu mudiho nta majyo na- nta majya n'amaza umunyarwanda yarahwereye umunyarwanda ni nyagupfa nicyo kariya gatsiko kamwifuriza nta heza hari imbere ku munyarwanda rwose kamwifuriza ese bizarangira bite bizarangira umunyarwanda ahari bamukuye muri ruriya rwanda burundu burundu burundu abo mvuga ubwo ngo ni kariya gatsiko kayoboye u rwanda bityo ahari bakazatuza muri ruriya rwanda abandi bantu bazaba baravuye ahantu ntazi ntazi n'aho bazakura bakunze bahaditahuka rero muri iki kiganiro turi bwibande ku ngingo eshatu z'ingenzi aho turi burebe ku rukingo rwa kovidi mu rwanda uko bigenze uko barimo babyoganiza uko bari bubikore uko barimo babikora ariko nibyo nakwita mm, le décor à l'envers ingingo ya kabiri turi burebere hamwe em, ibisobanuro guverinoma sena ibintu sena iri gusaba aba- abantu bo muri guverinoma byerekeranye n'ingurane murabizi neza ko kariya gatsiko kihaye ibintu byo kuzajya gafata gakondo y'umunyarwanda ubutegetsi u- ubutaka ubutaka bw'umunyarwanda eh, aho gashaka ku- kubaka cyangwa se wenda na- ba- bakanagurisha ushobora gusanga ari eh, ahantu hamwe na hamwe gafata kakagenda kakagurisha n'abanyamahanga bityo aho hantu abantu batuyemo bakabimura bakabimura nta ngurane bakabakubita ba- baka bakabamenesha ugasanga abaturage barangara ku ngingo ya gatatu turi bwongere dusubire igitwe ubwongere dusubire igitwe turabaho urubanza rwa uraye neza rugeze rwagombaga gucibwa uyu munsi ariko rukaba rwasunitswe reka rero ne kwizimba mu magambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na bwana edouard kabagema bwana edouard kabagema niba muri kunyumva ijambo ni iryanyu ndakumva neza cyane chantal nawe uranyumva yego ndabumva neza bwana edouard kabagema Eh, urakoze cyane ndagushuje ndasuhuza na seje kandi mufatanya ku buhanga bw'ibyuma ndasuhuza n'abanyarwanda bose baduteze amatwi bakunda radiyo itahuka eh, bakunda ibiganiro by'iradiyo itahuka bakunda ihuriro nyarwanda bakunda impinduka abanyarwanda bose turabashuhuje baba imbere mu gihugu cyangwa se hanze y'u rwanda Eh, ngasuhuza kandi abayoboke bacu b'ihuriro nyarwanda rnc aho bari hose ku isi n'abayoboke b'andi mayobo- eh, b'andi mashyaka yandi eh, aharanira impinduka aharanira demokarasi bose bose bose turabashuhuje ndetse n'abantu bo muri sosiyete sivile turabashuhuje Eh, uyu munsi rero tariki ya cumi n'imwe z'ukwa gatatu bibiri na makumyabiri na rimwe tubafitiye ikiganiro turi bwibandeho kuri eh, nk'uko santara yarababwiye turi bwibande ku kibazo cya cya covid cumi n'icyenda mu rwanda cya ziriya nkingo eh, turibaza niba muri eh, mu ngingo yacu ya mbere turibaza niba abantu ba- bagombaga gukingirwa bwa mbere byihutirwa Eh, bya byiciro by'abantu bagomba guhu- gu- gukingirwa bwihu- byihutirwa mbere y'abandi bose mu rwanda nibo bakingiwe icyo kibazo turakireba turebe uko mu rwanda bimeze ingingo ya kabiri turareba ikibazo cy'aho abasenateri ndetse n'abadepite eh, mu rwanda basa- basa nk'aho ba- bacangamukiwe barimo ku- kuvuga ngo ngo abanyarwanda ngo guve- guverinoma ni- ni- nize yisobanure impamvu eh, abanyarwanda badahabwa ingurane iyo ibintu byabo byangijwe ku- kubyi- ku- kubera inyungu rusange ese turibaza aba- abadepite n'abasenateri bo mu rwanda bafite uburemere buhe bafite ubutegetsi buhe bafite eh, ba- bafite icyubahiro kihe ese ibyo ibyo ba- hari agaciro bafite mu rwanda nicyo kibazo turi bwibaze kubera ko ibintu byinshi mu rwanda biraba bagaceceka ibintu bigapfa biga- bi- bi- bigapfa bikagira gute bika- bikarangira abadepite barebera bakaruca bakarumira bikageza aho abaturage bivugira abaturage ubwabo bakihagu- bakihagurukira bakivugira bakitabariza bagatabariza abandi ba- bi- ba- abantu bagafungwa abandi bakicwa abandi bakaburirwa ibirengero abadepite biryamiye bici- bi- bisinziriye bahembwa amafaranga ya leta nta kintu bari gukora none baravumbutse bati leta nitange ingurane ku bintu eh, ku iha abaturage ku bintu byabo iba yangije ese aya magambo afite afite agaciro kahe amagambo bari kuvuga ngubu afite agaciro kahe urebye ibintu bibera muri ba nyirashyashya imyaka itatu baricecekeye bata nta kintu bavuga reka tura- iyo ngingo turayireba ikindi turareba nyine iby'urubanza rwa uraye neza gerard n'abo bareganwa turebe uko byagenze uyu munsi niho rwagombaga gusomwa ariko ntabwo rwasomwe turareba impamvu mu magambo make cyane bo ingingo yacu ya mbere rero eh, hari let- hari ibintu leta y'u rwanda yamye ivuga iyo ugiye mu mu binyamakuru mu museke mu mu gihe ko mu mu bi- bi- ya mizinzaro yose ya leta hari ku byerekeye inkingo hari ama- hari amakuru usangamo ajya gusa izo nki- eh, izo- ibinyamakuru bya leta byamye bivuga yuko ngo eh, ngo ab- hari ibyiciro by'abaturage bizakingirwa ku ikubitiro kubera ibyago bafite byo kwandura covid cumi n'icyenda cyangwa kwicwa nayo baramutse bayi- eh, bayanduye leta yatubwiye kenshi ko izahera ku bantu bakora kwa muganga igahera ku bantu bakuze barengeje imyaka mirongo itandatu n'itanu ika- eh, nanone iga- igahera ku bantu basanganywe indwara ngo zidakira ibyo ni ibintu abo ibyo byiciro mvuze donka abantu bakora kwa muganga abakuze barengeje imyaka makumyabiri n'itandatu abakuze barengeje imyaka mirongo itandatu n'itanu abasanganywe indwara zidakira ubisanga mu byo binyamakuru byose navugaga ni ibintu leta yamamaje ivuga ngo ingingo nizi- niziboneka ni abangaba nibo turaheraho dukingira kandi kandi birumvikana no ku isi yose niko bimeze kubera ko abantu bakuze barengeje imyaka mirongo itandatu n'itanu bafite amahirwe menshi baba bafite amahirwe cyangwa ibyago byinshi byo ko nibafatwa na kovidi izabahitana cyangwa ikamera nabi ikabazonga abakiri batoya bo eh, ntabwo bakunda kuyandura kandi iyo bayanduye bashobora kwikirabo nta kibazo urumva rero ko hari impamvu zikomeye zituma no mu bihugu byinshi byateye imbere bahera ku bantu bakuze cyane akaba aribo banza gukingira kuko no mu- no mu barwaye bahitanwe nayo abenshi ni abantu bakuze ni nazo mpamvu nyine babona ko abantu bakuze ni eh, ni ni expose nibo ba- bafite ibyago bi- kurusha abandi bose byo kuyandura no ku- no kuzahazwa nayo no kwicwa nayo iriya covid cumi n'icyenda urumva rero impamvu zirangana urumva ko ziriya mpamvu u rwanda rushyira ruvuga ntabwo eh, aribo bazihimbye ni ni univeriseri ni ni impamvu ziri mu bihugu byose ni biriya byiciro nibyo ku isi yose baheraho byumvikane neza noneho rero turebe byagenze bite byagenze bite niba kwe- i- batu- batu- inkingo batubwiye ko babonye inkingo ejo bundi magana ibihumbi magana atatu na mirongo ine ngira ngo na bibiri Eh, noneho turareba izo nkingo zakingiye bande Aba- ba- biriya byiciro by'abantu eh, bagomba gukingirwa mbere y'abandi bose kubera ko wenda bafite ah, ibyago byo kuyandura cyangwa se ari- ari- bakuze yaba- ya- ibagirira nabi donc iyo ibafashe ibazahaza ikanabica kubera ko donc baba ari faible umubiri wabo wa- utakigifite abasirikare bo kuwuri- bo kurinda imibiri yabo ndetse na- n'abarwa- n'abasanganywe buriya burwayi bwa karande ba- bafite ba- nabo bagomba gukingirwa mbere y'abandi bose mu rwanda niko byagenze amakuru y'ikingira mu rwanda akomeje kwerekana ko leta yahereye ku byiciro by'abantu bakiri batoya ntabwo bya bindi kuko i- a- ahandi ku isi hose bikorwa bagahera ku bantu bakuze cyane kurusha abandi akaba aribo bakingirwa mbere ntabwo mu rwanda ko byagenze mu rwanda bahereye ku bantu bakiri batoya abakuze wenda bazagerwaho kera kera kera kera cyane aba- ku- ku- ku- ku- ku byiciro bya nyuma cyane nibo bazaherutse niko umuntu yabivuga turabireba mu kanya impamvu niye rero leta muzi neza ko inkuru ya mbere abantu baki- bakingiwe bwa mbere reka mvuge uwakingiwe mbere ya bwa mbere ziriya nkingo zitari zanahagera muzi ko ngo hari inkingo igihumbi zageze mu rwanda kera cyane eh, ziriya nkingo za covax za- zitari zanagera mu rwanda ubwo wenda umuntu umuntu yavuga ko zaje mu buryo prive mu buryo bw'amagendu izo nkingo igihumbi batubwiye ko uriya eh, guverineri gatabazi ariwe wakingiwe icyo kibazo twanakibajije tuti ni gute guverineri gatabazi a- ariwe baheraho kandi ari umuntu w'umusore umuntu w'in- u- eh, umuntu rwose u- ukiri mutoya umusore ni kuki ariwe bahereyeho aho icyo ni ikibazo twabajije bo noneho rero donko eh, batu- hari inkuru yasohotse bwa mbere batuvuga ko bahereye ku bakinnyi b'umupira njye narumiwe ndavuga nti ese ibi birashoboka ko ku isi yose ko- ba- daboro batubwiye ko bazakingira abantu bakuze mbere y'abandi bose abantu b'abarwayi bafite uburwayi bukomeye za diyabete n'ibindi byose aribo bazaheraho ni gute bahere ku bakinnyi b'umupira abantu bakinnyi b'umupira ko mu- nk'uko mubizi ni abantu benshi baba bari munsi y'imyaka mirongo itatu abantu bafite ubuzima bwiza n'ibiki byose kuki bari bo- aribo bahereyeho aho ngaho icyo ni ikibazo cya mbere bo noneho nyuma y'abakinnyi b'umupira eh, haje ikibazo cy'abamotari twajya kubona tubona bavuze ngo bagiye gukingira abamotari abamotari muzi muzi ko ari abantu b'abasore nabo ni abantu bakiri batoya mu nkuru zasohotse eh, yasohotse ndumva ejo hashize mu gihe komu no mu bindi binyamakuru bavugaga ko n'aba- n'aba- ngo n'aba- ngo n'abanyonzi ngo baraba- baraba- barabakingiye abo nabo bose ni abantu b'abasore ari abamotari abakinnyi b'umupira abamotari abanyonzi abo bose ni abantu b'abasore rwose bari munsi y'imyaka mirongo itatu abenshi bo dukomeza abandi ba- bashingi- bakingiwe ngo ni abadaso abadaso nabo ni abantu b'abasore bari aho ngaho eh, ba- donc badakuze urumva ko ba- ni- imirimo bakora ntabwo ari imin- ari- ari imirimo ikorwa n'abantu bakuru urumva ko abadaso nabo ni abantu bato ariko nabo bakingiwe imbere y'abandi bose Mbo- noneho rero ikindi ni uko leta irimo kutubwira ko uyu munsi hari inkuru yasohotse mu gi- muri kigali today ngire ngo uyu munsi ku itariki ya cumi n'imwe z'ukwa gatatu batubwira ko ngo n'abakora mu mahoteli noneho ba- batangiye kubakingira mwumve izo kategori bahereyeho bahereye ku bakinnyi b'umupira ni abantu bakiri batoya b'abajene abamotari nabo ni abajene abanyonzi ni abantu b'abajene bagiye kuba abadaso ni abantu b'abajene eh, aba none ngo n'abamo- n'abakora mu mahoteli nabo ni abantu bakiri batoya ngo nabo babakingiye wenda aho abo umuntu yavuga ba- ba- bakingiwe ari ibintu bigaragara byumvikana niba ari abantu bari mu munyururu bari mu za gereza ni uko kubera ko hari eh, bakunze kurwara covid covid yakunze ku- kugera mu magereza cyane dukurikije amakuru bagiye baduha kandi barunzemo cyane hari ubucucike buteye ubwoba muri gereza kuba kubakingira ku ikubitiro byo ni ibintu byumvikana bo ariko se bariya bose bandi ba- bari hehe bariya ba- bariya bose bakingiwe ku- tubona ari abantu batoya ziriya nkingo a- aba- aba- aba- abakuze barengeje imyaka mirongo itandatu n'itanu ko aribo bagombaga bari imbere bagomba gukingirwa ku ikubitiro mbere y'abandi bose kubera impamvu twavuze bararangiye ku buryo noneho n'abariya batoya baba- babageraho bagatangira kubakingira ntabwo bishoboka ntabwo ntibigeze barangira ahubwo ntibanabagezeho n'inkingo u rwanda rufite reka mbabwire imibare batubwire ejo ku itariki ya cumi n'imwe eh, ku itariki ya cumi n'imwe hari inkuru yasohotse ngira ngo mu gihe komu eh, no muri kigali today ngira ngo inkuru ivuga ko eh, ngo ba reka nze iyo nkuru nze nyibashakire ni inkuru ivuga ngo ngo u rwanda ngo niba ngo ruri imbere mu ngo ruri imbere mu gukingira ngo mbo mushimiye ndakubona mu kanya ndaguha ijambo reka manze nangize iyi nkuru mushimiye ngo ndaguha ijambo mu kanya ndabona ko wa- wageze muri studio ndaguha ijambo mu kanya hari inkuru eh, ivuga ngo ngo ubundi budasa inkuru yo mu gihe com ngo ubundi budasa umuvuduko wo gukingira covid cumi n'icyenda eh, umuvuduko wo gukingira covid cumi n'icyenda mu rwanda urenze uwa bimwe mu bihugu by'i burayi ibyo ni ukwirarira bien sûr bi- birumvikana ariko reka turebe ikirimo muri iyi nkuru yo ku itariki ya cumi z'ukwa gatatu bibiri na makumyabiri na rimwe mu gihe yo mu gihe komu hari amakuru batanga bavuga ko ngo reka nshaka ayo makuru Eh, amakuru avuga ngo okay Eh, amakuru avuga ko ba donc ba u Rwanda rwa donc ru- ru- rwabonye inkingo zigera ku bihumbi magana atatu mirongo icyenda na bitanu noneho bakaba bagomba gukingira abantu inkuru ndayibonye iyo nkuru ndayibonye muri iyo nkuru baravuga ngo ku giteranyo cyose u rwanda rumaze kwakira inkingo ibihumbi magana atatu mirongo icyenda na bitatu magana cyenda mirongo itandatu zi- zi- eh, zizarangirira eh, zizarangira hakingiwe abantu ibihumbi ijana na mirongo icyenda na bitandatu magana cyenda mirongo inani mu byumve neza ubu ni hafi ibihumbi magana abiri inkingo bafite ubu ngubu babonye bafite ubu ngubu ziri disiponibure mu rwanda zakingira abantu ibihumbi ijana na mirongo icyenda na bitandatu gusa hafi ibihumbi ijana na mirongo icyenda na birindwi mu byumve neza bo ariko eh, ugiye muri ibyo bita piramide des age donc uko aba- a- abantu eh, ubwinshi bw'abantu mu rwanda bakurikiye ukurikije imyaka bafite usanga ko abantu barengeje imyaka mirongo itandatu n'itanu mu rwanda ari bane ku ijana bane cyangwa batanu ku ijana none washyira kuri miliyoni cumi n'ebyiri ukabona ko aba bantu barengeje imyaka mirongo itandatu n'itanu impamvu mvuze mirongo itandatu n'itanu ni ukubera ko aribo bagomba gukingirwa mbere y'abandi bose kubera ko bakuze kandi covid ikaba ibibasira inabica kurusha abandi bose hano bayandura vuba vuba donc abantu barengeje imyaka mirongo itandatu n'ita- n'itanu dusanga ari ibihumbi magana ane mirongo inani Mhm. ibihumbi magana ane mirongo inani bagomba gukingirwa byihutirwa kurusha abandi mbere y'abandi bose hamwe n'abaganga ariko inkingo dufite kugeza uyu munota ni inkingo nk'uko nayo mbibabwiye kandi byandikwa n'igihe kobu ntabwo aribyo byandika i- inkingo zo gukingira abantu gusa igihumbi ibihumbi ijana na mirongo icyenda na birindwi eh, ibihumbi ijana na mirongo icyenda na bitandatu n'imisago mikeya hafi ibihumbi ijana na mirongo icyenda na birindwi ni ukuvuga ngo inkingo ziri mu rwanda ubu ngubu ziri disiponibule u rwanda rufite ntabwo zishobora gukingira kimwe cya kabiri cy'abantu barengeje imyaka mirongo itandatu n'itanu mubyumve neza bivuze iki rero bisobanuye ko eh, bariya bantu barengeje imyaka mirongo itandatu n'itanu bageze- bageze ku biha- hafi ibihumbi magana atanu nta nubwo leta ifite inkingo zo gukingira kimwe cya kabiri cyabo kandi nibo bihutirwa mbere y'abandi bose byumvikane ariko batangiye inkingo batangiye kuziha deja abamotari b'imyaka makumyabiri eh, aba abadaso abanyonzi abakora mu mahoteli Eh, eh, ndetse n'aba hari n'inkuru yasohotse reka nzigishake nayo inkuru yasohotse eh, inkuru yavu- ivuga ibyerekeye eh, ko ngo bakingiye impu- impunzi iyo nkuru ivuga ngo impunzi nyi- impunzi ngo zaratangaye ziri mu rwanda ngo zibonye ko ngo bazihereyeho bakazi bakazikingira muri iyo nkuru rero eh, iyo nkuru eh, ivuga ibyerekeye gukingira impunzi Eh, niyo mu gihe ko mu ku itariki ya cumi z'ukwa gatatu ngingo makumyabiri na rimwe Eh, muri iyo nkuru usangamo bavugamo abantu babiri umwe muri sudani y'epfo n'undi wo muri leta ngire ngo abantu bakingiwe bafite imyaka makumyabiri n'umwe muri iyo nkuru eh, iyo nkuru ivuga ngo ngo impunzi ngo za ngo zaratunguwe ngo zibonye ko ngo bazikingiye mu ba mbere kandi ba- ngo zitarakekaga ko eh, ngo zizakingirwa mbere noneho ukibaza uti eh, ko umva umva nta- dufite i- inki- i- inkingo zidashobora gukingira bariya bantu iyo nkuru yitwa ngo eh, ntitwari tuzi ko ba- tuzakingirwa mu ba mbere ngo ibyishimo by'impunzi ngo zaturutse muri ki- muri libiya ngo zakingiwe covid cumi n'icyenda ni inkuru yo ku itariki ya cumi z'ukwa gatatu bibiri na makumyabiri mu gihe komu donc muri iyi nkuru bavuga ko harimo abakingiwe eh, umwe afite imyaka makumyabiri n'icyenda ngo witwa hasani abdelaji Ha- Ha- haseni makumyabiri wo wo muri muri sudani y'epfo ngo afite imyaka makumyabiri n'icyenda bakanatwereka n'undi witwa eh, ufite imyaka makumyabiri n'umwe witwa abuduru bazil isimayeli muhamedi wo muri somaliya urumva ko dufite inkingo ntabwo ntacyo njye nta kibazo mfite bakingiye impunzi ariko njye ndareba ku bibazo by'imyaka a- bariya abantu bagomba gukingirwa bwa mbere eh, b'impunzi zirengeje imyaka makumyabiri nako abanyarwanda barengeje cyangwa se abaturage reka tuvuge abaturage bose kuko eh, bafata abantu barengeje imyaka maku- mirongo itandatu n'itanu ntabwo ugomba gufata abanyarwanda gusa abantu batuye mu rwanda bose baba abanyamahanga baba iki ari- bapfa kuba barengeje imyaka mirongo itandatu n'itanu bagombye gukingirwa mbere y'abandi bose icyo ni- niko bimeze kandi no mu bindi bihugu niko niko niko byagenze ariko murabona ko deja inkingo batangiye kuziha abantu bakiri bato baranatubwira bafite imyaka makumyabiri n'umwe hano muri iyi nkuru yo mu mpunzi Eh, abadaso abakibose urumva ko ni ahangaha ni ikibazo gikomeye cyane ikindi nababwira ni uko eh, iyo biriya ku- kugena ibyiciro bizakingirwa abantu bazakingirwa mbere y'abandi bose ntabwo ari abanyapolitiki babigena ni abaganga babigena ni ukuvuga ngo eh, abaganga bo mu gihugu bo ba- ku- ba- wenda umuntu yabita konse medikale simbizi nibo ba- bavuga bati hari abantu eh, ba- bafite ibyago byinshi byo kwitwa bwo kwandura cyangwa kwicwa na korona virusi ab- aba aribo muza- muzakingira mbere nibo bagena rero abagomba gukingirwa mbere y'abandi bose mu bihugu byinshi ni aba- aba- abakuze ba- harimo abahera ku myaka mirongo inani ah, mu bihugu bifite abantu wenda ah, bakuze ari benshi urumva mu rwanda bahera ku myaka mirongo itandatu n'itanu ibyo byose abakuze cyane nibo baheraho bakurikira abakora mu buganga bakurikira abakora wenda mu wenda mu yindi mirimo nayo ibexpoza ubuzima n'abarwayi vidama nka kureba u rwanda rwari rwabipanze byari byo ariko ntabwo uko babipanze babitwereka ba- ba- ba- bavuga ngo ngo tuzahera kuri aba tuzahera kuri aba ntabwo ariko babikoze abo twahereho mwababonye mwababonye ahangaha rero ni ikibazo gikomeye kandi uko icyo nashaka kubabwira nanone ni uko iyo aba- ibyo abaganga bagennye ibi- ibyiciro bigomba gukingirwa mbere y'ibindi byose byihutirwa kurusha abandi ntabwo umunyapolitiki ashobora kuza kubi- kubihindura ariko urabona ko mu rwanda abakingiwe mbere n- na- nabo ni aba- nabo politike yagennye irabakeneye wenda murabona ko nu- nimubigenzura neza murabona ko abo bakingiye mbere ni abantu bazakenerwa mu bintu eh, muri biriya bintu bya commonwealth kubera ko ni aba- wenda ni abatwara amatagisi abatwara amamoto ama- amamoto abakora mu mahoteli aba- abo b'abadaso n'iki byose ngi- kandi ibyo narabibabwiye mu narabibabwiye mu mu biganiro byashize ndababwira nti njyewe ndabona abantu bazakingirwa mbere y'abandi ni aba ngaba nabibonaga ko abo mu mahoteli n'abo muri parike barinda ba- bakora mu mu rwego rwa turisime mu maparike nayo hose abo bose bazabakingira mbere kuko u rwanda rushaka kwerekana ko abantu bose abakora kuri aeroporo abakora mu matagisi y'imodoka abatagisi voiture nako tagisi voiture tagisi moto amagare abanyonzi abo bose abakora mu maresitora abakora mu mahoteli abo bose bazavuga ati twarabakingiye ubu ngubu noneho eh, iriya inama ya commonwealth ishobora kuza mu rwanda kuko ahantu hose aba abo bantu ba- b'abashyitsi bazanyura hose aba bantu bose barakingiwe ariko kutubwira mu giturage kure cyane ntabwo byoroshye njye nari mbabwiye ko nari mbabwiye ko eh, abantu bagomba guherwaho ari ari bariya bakuru kandi u rwanda niko rwabitegekanyije ko bazahera ku bakuze cyane noneho mbabazi rero hari hari inkuru yavugaga ngo ivuga ngo nanayibasomeye ivuga ngo u rwanda ngo mu byerekeye gukingira gu- vitesi cyangwa se kwirukanka gukingira vuba vuba ngo ba- ngo bari imbere y'ibihugu by'i burayi noneho mutekereze iyo u rwanda duza kuvuga tuzi bo tugiye gukingira abantu barengeje imyaka makumyabiri mirongo itandatu n'itanu ba- ba- bakuze n'abantu wenda bafite indwara indwara zi- zikomeye cyane nabwo duheraho abo bantu bari he bari mu giturage niba iyo u rwanda rubikora uko rwabiteganyije bagahera kuri abo bantu ba- bagombaga daboro kujya kubashaka aho batuye ba- ku bat- batuye mu giturage ngiyo mu misozi abo bara- barengeje imyaka ma- mirongo itandatu n'itanu ku- kubidantifiya uka- ukajya kubashaka ukababwira ko bagomba kuza gukingirwa ukabanza ukabasobanurira impamvu bagomba gukingirwa wenda n'ingaruka z'urukingo urukingo rushobora kugira ku bantu noneho bakanabyemera ikindi nababwira ni uko ku- gukingira amakuru- nkurikije amakuru turi kubona ni uko gukingira a- nubwo hari igipapuro babaha ngo basinye byo kubeshya amahanga ngo ngo abantu bagiye kwikingiza ku bushake bwabo ariko hari amakuru twagiye tubona avuga ko nk'abantu bakora ahantu runaka bose bagiye bakingira ku ngufu Ush- udashatse kwikingiza bakamubwira ati uhitamo akazi niba udashaka kwikingiza we taha akazi kareke ubwo bibe birangiye hitamo urukingo cyangwa uhitemo akazi noneho a- kugira- kugira ngo abantu badata akazi bakemera bakaza kwikingiza ariko batabishakaga ariko depari batubwira ko kwikingiza ari ubuntu hari n'ibipapuro bagiye batwereka bavuga ngo ngo bazajya babiha abantu ngo bagende ngo eh, babisome ngo barangiza ngo basinye bavuge ko ngo bikingije ku- ngo ku bushake bwabo batari ku bushake ngo nibuze ku buntu Biki- ngo bikingize ku bushake bwa- ku- kwikingiza ntabwo ari ubushake bi- uko bigaragara harimo aho bagenda bakoresha ingufu ingufu Eh, wenda ku- gukingirwa ni ubuntu ariko ku- kuvuga ngo ni ubushake byo ntabwo bishoboka hari amakuru twa- twagiye tubona rwose twereka ko mu bigo bimwe na bimwe babakingira ku ngufu u- bakavuga ati wowe hitamo urukingo cyangwa uhitemo akazi noneho niba ushaka ku- kutikingiza utaha akazi ukareke cyangwa ushaka kuguma ku kazi kawe uze wikingiza urumva ko ni agahato ariko eh, batubwira ko ari- ari a- ari ubushake Bo- noneho rero icyo nshaka kuvuga ni iki iyo u rwanda ruza gu- gushaka kuvuga ruti reka dusha- tubanze gukingira bariya ba- bantu bakuze barengeje imyaka mi- mirongo itandatu n'itanu abenshi bari mu giturage ntabwo bose bari i kigali ntiwababona ako kanya ngo uhite ubabona kujya kubashaka ukabasobanurira eh, niba gukingira ari ubuntu wenda bakakwemerera cyangwa bakanakwangira wenda ukabasobanurira uti urukingo rukora gutya rushobora kugira ingaruka zimeze gutya eh, bakaba bakwemerera cyangwa bakakwangira I- urumva ko iyo bajya gushaka abo bantu bose mu biturage aho biri mu misozi kugira ngo bazababone baza- ba- aribo baheraho urumva byari kuzafata iminsi ingahe u rwanda ruravuga ngo ngo bakingira vuba vuba kurusha i burayi kubera ko ngo mu cyumweru kimwe ngo bakingiye ngo abantu ibihumbi magana abiri makumyabiri n'umunani ngo ariko ngo ubufaransa ngo mu cyumweru cya mbere bakingira ngo bakingiye abantu magana atanu gusa ngo ubudage ngo bukingira bwo ngo bwakingiye abantu ibihumbi magana abiri gusa ubwo ni ukutwereka ko Ubuda- eh, u rwanda rukingira byihuse kurusha ubudage kurusha ubufaransa ariko kandi ikibazo ikibazo kindi gihari ni ikibazo cy'igitugu kubera ko mu bihugu birimo demokarasi ugomba kubanza gusobanurira abo ugiye gukingira ukabanza aba- abazabakingira ukabanza kubaforoma eh, ukabaha amahugurwa abantu ntabwo bi- bakingirwa ku ngufu ugomba ku, ku, ku, ku kubanza kuba kubasobanurira ibyo nabyo bifata igihe eh, ukareba ko ababishaka abatabishaka n'ibyo byose urumva ko hari ibintu bikorwa mu, gi- mu, mu ngoma z'igitugu bikihuta kurusha mu ngoma zirimo demokarasi akaba nazo mpamvu bamwe bavuga bati mu bushinwa byarihuse kubera ko eh, byose uri kuza agati- ugategeka uvuga uti abantu mu- mugende nta byo kurya mufite ariko mukinga hatagira usurutse iz'uruhande nta biriya kagame yakoze mwese akabafungirana nta biryo mufite nta mazi nta makara nta ki- nta bu- nta kintu na kimwe mufite kibatunga ariko kubera ko ari ingoma y'igitugu mwese akabafunga akabashyira muri guma mu rugo ibihugu birimo demokarasi ibyo bintu ntabwo bashobora kubikora ntibyakunda n'ibihugu bya afurika yemwe nta- abenshi byarabananiye kuba wafata abaturage bose ukabafunga nta mazi yo kunywa nta cyubaha cyo kurya nta ki ariko kagame yarabishoboye Urumva, a- yavuga ati ibyo ya- yashoboye ibyinshi yabishobojwe nuko ari igitugu ariko ntabwo biku- bishoboka mu muri demokarasi n'ibi ngibi rero yashoboye eh, byo kuvuga ngo yakinge abantu mu buryo bwi- ngo mu buryo bwihuse ngo yakinge abantu ibihumbi magana abiri makumyabiri n'umunani mu cyumweru kimwe kandi ubudage ngo butarabishoboye bwarakingiye ibihumbi magana abiri gusa akavuga ubwo ruvuga ngo ibihugu byinshi by'i burayi ba- babirushije gukingira abantu benshi mu gihe gitoya ariko abakingiwe ni bande U- nk'uko tumaze kwibona abakingiye ntabwo ari agomba- ntabwo ari abagomba gukingirwa daboro ipi hajemo n'ikintu cy'igitugu kandi nanone nk'uko twari nari mbisobanuye iyo aramuka akoze metodoloji nk'ibindi bihugu byakoresheje agahera kuri abo bantu bakuze ko abantu bakuze ntabwo wapfa kubabona mu mujyi gusa ni ukujya kubashaka aho bari mu giturage ukabasobanurira uka- uka- uka- wenda ukabamobiliza ukababwira uti ba- mu- uka- uka- ukabahamagara tuzahurire aha hantu itariki iyi n'iyi mwese muzaze tuzahure kuri paruwase ku ishuri runaka mwese mbakingire wa- wabanje kuba- kubageraho ukabanza ku- kuba- kubabwira wumva ko ni ibintu byafata igihe kirekire kugira ngo abantu bose bo mu giturage barengeje imyaka mirongo itandatu n'itanu uzabakingire u- uramutse ariyo metodoloji wakurikije byagufata igihe cyane ntabwo byakwihuta nka kuriya kagame yihuse Ako- impamvu byihuse nuko abo- abo yari abihoreye afata abantu bo mu mujyi babonetse vuba vuba afata abantu bakiri batoya eh, abantu wenda bashaka- babasha guhurira mu mujyi ariko abo- a- abo ya- yakingiye ntabwo ari bo yagomba gukingira urebye si bo ba- si bo- si bo yahereyeho iyo abaheraho byari gufata igihe kirekire ariko kandi umuka- umuntu akaba yanabigaya kubera ko eh, i- ziriya nkingo ziba zaje zimwe na zimwe na rimwe ari imfashanyo nubwo ari guhe- guseka ibihugu by'i burayi ngo abirusha ngo eh, gahunda nziza mu kurwanya covid cumi n'icyenda nabonye aseka n'igihugu cy'ubwongereza ngo yibaza impamvu ngo bakumiriye indege ze mu bwongereza kandi ngo abarusha gahunda nziza ku kwitwara neza mu kurwanya covid eh, yagombye kumenya ko aramutse akurikije abikoze nk'uko ibindi bihugu birimo demokarasi bikora aga- agahera ku- wenda gukingira abagomba gukingirwa akabanza akabasobanurira bamwe bakanga abandi bemera ntakoreshe igitugu agategereza ko bamwe bemera ibintu byose ntaze ngo akayirane bose aba- aba- kungu- bya- nawe byamufata igihe nuko we- ingoma y'igitugu ikora uko ishaka urumva a- a- ahereye ku bantu ahereye ku bantu batoya b'abasore ashobora kubona mu- aka kanya aka- akabasanga aho bari akabahamagara bakaza vuba vuba agahita abakingira ariko ntabwo ari bo yagomba guhera yagomba guhera ku basaza abakuze bari wenda mu misozi hirya mu giturage kure cyane mu misozi iyo ngiyo mu mu biturage ariko iyo aramuka aba ari we ahereyeho ntiyari kuzabivamo byari kuzamufata igihe kirekire ariko yarabihoreye kugira ngo imibare ye yihute cyane eh, a- a- azavuge ngo yakingiye vuba vuba ariko yakingiye bande abatagomba gukingira Ah, icyo ngicyo cyumvikana rero hatangira umuntu utubwira ngo we ntabwo twabeshye kubera ko naberetse ko in- inkingo zihari ubwazo ntizishobora gukingira kimwe cya kabiri cy'abantu baren- barengeje imyaka mirongo itandatu n'itanu ukurikije statisitike uko imibare y'abaturage imeze abaturage barengeje imyaka mirongo itandatu n'i- n'itanu abasobanuriye abibasobanuriye ni abantu barenze ibihumbi magana ane mirongo inani oro mu rwanda hari inkingo ibihumbi eh, ba- hagomba gukingirwa abantu ibihumbi ibihumbi magana abiri urebye hari inkingo hafi ibihumbi magana ane ariko kubera ko buri wese agomba kubona inkingo ebyiri ni ukuvuga ko hagomba gukingirwa abaturage hafi ibihumbi magana abiri gusa urumva rero gukingira abantu ibihumbi magana abiri gusa ufite abantu barengeje imyaka mirongo itandatu n'itanu ibihumbi magana- ba- bageze ku bihumbi magana atanu urumva nta nubwo wakingira kimwe cya kabiri cy'abo bantu rero umuntu akibaza ati ko inkingi- inkingo inkingo ziri mu rwanda zi- zidashobora no gukingira kimwe cya kabiri cy'abari abaturage barengeje imyaka mirongo itandatu n'itanu ni gute batangiye gukingira abantu b'imyaka makumyabiri n'umwe b'imyaka makumyabiri b'abasore batagize icyo babaye aho ngaho ni akabazo gakomeye ikindi hari ahantu abonye inkuru ivuga ngo gukingira ngo bamaze kugera ku bihumbi magana abiri makumyabiri n'umunani ibyo bihumbi magana abiri makumyabiri n'umunani babigezeho gute aho ngaho harimo ikibazo kubera ko imibare iroroshye ibihumbi magana atatu mirongo icyenda na bitandatu ni- nizo nkingo zonyine bafite urebye aho ngaho cyangwa tuvuge ibihumbi magana ane bafite inkingo ibihumbi magana ane ariko izo nkingo ibihumbi magana ane ntabwo zishobora gukingira abantu ibihumbi magana ane ahubwo zizakingira ibihumbi magana abiri kubera ko buri wese agomba kubona inkingo inshuro ebyiri nabo barabisobanura aha ngaha Bavu- basobanura ko abantu bagomba gukingirwa ari ibihumbi ijana na mirongo icyenda na birindwi urebye Bo, noneho rero umunsi bari kudutangariza ngo bamaze gukingira abantu ibihumbi magana abiri makumyabiri n'umunani none se babagezeho gute kandi batagomba kurenza umubare maximum bagomba gukingira ari abantu ibihumbi ijana na mirongo icyenda na bi- na- na birindwi abo bantu ibihumbi magana abiri makumyabiri n'umunani babigezeho gute aho ngaho ni ikibazo gikomeye kereka niba na- na- nako ntibi- ntibinumvikana ntibinumvikana urumva ko eh, eh, nta- ntabwo byumvikana umubare bawugezeho gute kandi umubare maximum w'abantu bagomba gukingira ari ibihumbi ijana na mirongo icyenda na birindwi kugira ngo buri wese abone inkingo ebyiri B- none bati tumaze gukingira abantu ibihumbi magana abiri makumyabiri n'umunani kandi bada- batago- badashobora kurenza ibihumbi ijana na mirongo icyenda na birindwi urumva aho ngaho ni ikibazo gikomeye harimo ibibazo rero byinshi gusa icyo nashaka gusubinya muri iyi- muri iyi- muri iyi- muri iyi ngingo ni uko eh, biriya bintu bagenda bigamba ibyo ah, baratubeshye ngo bazakingira abantu aba n'aba si bo bakingiye bakingiye abantu bato aho gukingira abantu bakuze kandi ba- bisa n'aho babikoze mu buryo mu- mu- mu- mu rwego rwo kwitegura ko- ko- common- iriya nama ya commonwealth ndetse wenda banabikoze bari bazi ko uriya munyamabanga mukuru wa commonwealth bavuze bavuze ngo yageze i kigali uyu munsi wenda bari kugira ngo bamuperezante bati bazaze bamubwire bati dore tumaze gukingira abantu benshi cyane inama ishobora kuba aho ngaho wenda umuntu yanavuga ko ngarutse kuri ako kantu ngo umunyamabanga mukuru wa komini werifu waje mu rwanda ngo kureba imyiteguro wagira ngo imyiteguro ni ugukubura umuhanda wagira ngo imyiteguro ni ugukingira abantu ibyo gukingira abantu kubona barahinduye umuvuno bagakingira batagomba gukingira abatari barateganijwe batari badafite n'ibyago byinshi byo kwandura cyangwa kwicwa na kovide ntabwo ariho bakingira abantu badafite ibyago byinshi byo kwicwa byo kwandura kovide cyangwa se ngo ibica bagakingira abantu bakiri bato ni ikibazo cya commonwealth urebye ni ikibazo cya commonwealth urebye abakingiwe abantu bakingiwe abo ari bo ni ikibazo cyo kuvuga ngo abo mu mahoteli barakingiwe abakora aeroporo abatagisimene barakingiwe abakora mu mabisi barakingiwe abakora muri parike nasiyonali twabakingiye ibintu nk'ibyo ngibyo ni ukwitegura ko buri ariko ntibatubwire ko bakingiye abagomba gukingirwa icyo ntabwo ari cyo cyumvikane neza ikindi kandi umuntu yanavuga kuri iyi ngingo ni uko bagombye kureka kwirata kubera ko ziriya ngingo bavuga bakoresha ni imfashanyo ibihugu bikomeye byabahaye kuvuga rero ngo twitwara neza kurusha ibyo bihugu by'i burayi ni imfashanyo babahaye bagombye kwitwara bagombye nabyo kubimenya kandi bakamenya ko muri demokarasi hari ibintu nako mu ngoma y'igitugu hari ibintu byihuta iyo hari igitugu ibintu byose bikorwa ku munwa w'imbunda ibintu byose bikorwa atari ubushake ahubwo bikorwa bikorwa ku munwa w'imbunda hari ibintu byihuta kurusha mu bihugu umuntu akorerwa ikintu yagihisemo igihe mu gihugu abategetsi bagomba kubanza gusobanura icyo bagiye gukora abantu bakacyemera cyangwa bakacyanga donko hari ibintu byihuta mu ngoma z'igitugu kurusha mu ngoma zirimo demokarasi rufetwe biriya bintu bimwe na bimwe byihuta mu rwanda ni ukubera ni ukubera igitugu ni ukubera nyine bikorwa ku gahato bikorwa ku gitugu nta mahitamo abantu baba bafite reka ndekere aho ngaho jean Pierre wafata ijambo ugasuhuza abatwumva ugatanga n'igitekerezo cyawe ijambo ni ryawe
urakoze cyane eduwari ndagusuhuza ndasuhuza na chantal nyange ndasuhuza na serge ku buhanga bw'ibyuma nsuhuze n'abantu bose badukurikiye muri iki kiganiro kandi suhuze n'abantu bose bazagikurikira ndetse ndasuhuza abayoboke b'ihuriro nyarwanda baba bari hanze y'u rwanda n'abari mu gihugu cy'u rwanda kandi nshima kandi nkomeza abantu bahagurukiye umugambi wo kugira ngo turebe ukuntu twahindura buriya butegetsi kugira ngo bakomeze umurego kuko inzira irakomeje kandi turi kubyitwaramo neza murakoze ku kibazo cye rero cy'inkingo nk'uko bivuze mu by'ukuri byari bikenewe ko abantu bakingirwa ni ibintu byumvikana ntabwo ari bo ba mbere bakingiwe ikindi ni uko uburyo bikorwamo yenda birumvikana inkingo nkeya cyane nyine ugereranyije n'umubare w'abanyarwanda bari mu gihugu ariko nyine ntitwakwibagirwa ko ziriya nkingo umuryango mpuzamahanga wageneye ibihugu bikennye ntabwo rero ari amafaranga y'u rwanda ntabwo ari ya mafaranga twajyaga tuvuga ngo ya fpr iri kugura inkingo gukingira abaturarwanda ni imfashanyo igenewe ibihugu bikennye ntabwo rero ari amafaranga igihugu cyatanze cyangwa se ngo tuvuge ngo ni fpr yatanga ubwo urumva aho ngaho ni n'ikibazo ubwacyo kubera yuko niba u rwanda rufite miliyoni cumi n'ebyiri zirenga hakaba hari inkingo zitageze ku bihumbi magana ane urumva ni nk'igitonyanga mu nyanja uragira uti rero abagomba gukingirwa bwa mbere njye numvise rwose nk'abanyururu gukingirwa n'ibyo rwose nka kiriya gihugu bakagombye guherwaho nk'uko wari ubivuze n'impunzi ariko sinzi ko abo babazengurutse ngo babagereho ariko iyo ugarutse ku ku bakozi bo mu mahoteli no ku abo bakora mu bintu by'ubukerarugendo birumvikana ni wa mujyo iriya ngoma yihaye yo kumva ko ngo abantu ba mukerarugendo cyangwa abantu bakora muri biriya byose bijyanye n'abantu bava hanze aribo bagomba kwitabwaho kurusha abaturage icyo twahereye kera tukivuga yuko iriya leta idakunda abaturage ahubwo ibarutisha abanyamahanga ni muri biriya twaheraga tuvuga bavuga bati abaturage bagiye muri lockdown bifungirane ariko ba mukerarugendo bo bakomeze batembere mu gihugu cyose uko bishakiye nta no kubapima niba bafite covid cyangwa batayifite ni ibyo twavugaga ko iriya leta mu by'ukuri yitandukanye n'abanyarwanda ku giti cyabo yenda kubera ubukene cyangwa se kubera ko ari abanyarwanda nyine ikikundira abanyamahanga ahandi rero mu bihugu n'ibi bihugu byateye imbere urabona abantu abantu bakuze ni ngombwa rwose no mu rwanda niba barabikoze ni ikintu cyiza bo hejuru y'imyaka mirongo itandatu ni ikintu cyiza ariko kandi icyakabaye ingenzi nk'uko mu bihugu babikora ni ugukingira abantu bakora mu bitaro abakozi bo kwa muganga haba abakora muri doku mu bitaro bikuru muri masantire do sante muri turiya bitaga posite do sante twose tugiye mu biturage abo bari abantu b'ibanze bakagombye guheraho mbere y'uko bajya mw'abo abamotari cyangwa se abo bakozi bo mu mahoteli ubwo rero bo kubera ko barangamiye barangamiye nyine iyi nama ya commonwealth ntawe uzi niba ariyo izagarura umutungo w'amafaranga bahombye muri iyi minsi yose mu by'ukuri kandi iriya nama ubundi yenda ni nko guca amarenga ariko ntabwo bazayungukiramo cyane nk'uko bari babyiteze kubera ko bafite isura mbi hanze biragaragara n'ibi bihugu byose bavuga bizajyayo noneho bizajya kwirebera ariko ibyavugwaga byose abenshi n'abatari babizi bazabyibonera iriya nama ni inama izabahombye ahubwo kurusha ibindi byose n'amafaranga bari kuzinjiza ntayo bazinjiza ariko guseba nibyo bizakurikiraho kubera ko ibisabwa ni byinshi kugira ngo babe bujuje cyane nka biriya bintu bya dorome biriya by'uburenganzira bw'ikiremwamuntu rwose badashobora kubahiriza badashobora no kugerageza nibura ngo bihangane ni ikintu gikomeye cyane kandi urabona n'ibi bintu by'imanza urubanza rwa rusesabageni urabibona uriya mwambasaderi waguye hafi ku mupaka hariya ni ibintu bikomeye cyane ibyo byose rero urumva n'abantu bazaza muri iriya nama ya commonwealth batari babizi bazagira amahirwe yo kumva nabo uko ibintu bimeze kubera ko birazwi ubwo kongeraho n'ibyerekeranye n'urupfu rwa kizito n'ibindi byinshi umuntu atahurirwa arondoye aha ngaha rero ngiye ku bwanjye ndabona iriya nama nubwo bari kuyitegura bya cyane bakayishoramo n'ibyo bintu byari bikwiye kureba abantu bababaye bafite ikibazo kuko bakwiye gukingirwa ariko bari kwishora izo izo nkingo ahantu hatakabaye ari ngombwa ariko ni ibisanzwe ni leta y'igitugu nyine ntabwo twayibuza gukora ibyo igomba gukora kuko niko imeze ntikunda abaturage abaturage bo niyo bapfa nta kibazo ntacyo bitwaye mwese ubwo urumva ukingiye nk'umuntu nk'umumotari ngo nuko atwara moto wenda azatwara nk'umukera nk'umuntu uzaba uje muri iriya nama amutware kuri moto ariko atahe mu rugo iwabo ntawe uzi iyo ndwara yayihanduza cyangwa cyangwa akayijyana mu rugo ni ikibazo rero gikomeye kubera ko ubwabyo kuba inkingo ari nkeya cyane ikindi kuba zidahabwa abo zikwiriye ibyo byose ni ibibazo ariko rero ni uko bimeze ubwo rero ku kibazo cy'inkingo ndabona ko ari n'inzira ikiri ndende niba badashyizemo amafaranga ngo bazigure cyangwa se ngo mbere bajyaga baka inguzanyo none urabona inguzanyo umenya na world bank cyangwa imf hose amafaranga bagomba kuba barabahaye bararengeje ahari bararengeje urugero kandi gukingira abantu ni ngombwa ubwo ibibazo rero abanyarwanda baracyabifite ntawavuga ko ubundi gukingira ari ryo herezo kuko n'ubundi nubwo bavuga gukingira buriya ntabwo gukingira ari handeredi peresenti ko udashobora kwandura iya ndwara nabyo ni n'ikibazo ikibazo gikenewe hariya ni uko bashakira abantu akazi bakavana ikintu cy'ubushomeri hariya amafaranga akagaruka abantu bagasubira mu mirimo bagashyiraho orudire yo kugira ngo abantu basubire mu mirimo nk'uko bisanzwe biriya bintu bya lockdown bakabigabanya naho gukingira kuba udakingiwe ijana ku ijana kandi uzi neza ko nanone ibiribwa ari ngombwa kuba wariye iriya ndwara ntishobora kukwataka ku buryo bukomeye ibyo nabyo ni ngombwa kandi ntiwarya utakoze urumva imirire iri hasi cyane ku buryo abashobora kubona ibiryo bihagije yenda yenda umuntu yavuga nk'abantu bo mu giturage ntawamenya buriya niko natekereza yenda n'abantu bo mu gatsiko nyine batuye mu mijyi ariko bo mu gatsiko naho abaturage basanzwe bo ni banyagupfa nyine ni ibisanzwe kandi ntekereza ko niyo haje inkubiri nk'iyi bavuga ngo ni ugukingira ntabwo abo baturage baba bitaweho uzi nka bariya bacuruza ku gataro abandi bantu bakora imirimo yo hasi yoroheje mu by'ukuri baracyari victime ya biriya byose noneho iyo bagiye gufata priorite n'abagiye kwitabwaho nk'ibi byo kubaha inkingo ntabwo babashyira imbere ubwo rero urumva ko umuturage n'ihanda aracyapfa nabi nta ntacyo biri kumumarira yego bari kumva ko abantu bari gukingirwa habaye n'amahirwe yenda ibihugu bizajya bikomeza biryohere- byongere imfashanyo bakomeza babafashe yenda bazagere nko kuri miliyoni cyangwa bangahe ariko ibyo ni ibintu bizatinda njye rero mbona nta kintu gishyashya kirimo nubwo nabonye babyishimiye nabonye bari kuvuga ngo fesi redi yikingije n'umugabo n'iki ariko nta- njye ndabona nta gitangaza kirimo kubera yuko ni hahandi ntacyo biri kumarira aba- aba- abanyarwanda muri rusange ahubwo ni kwa kwigaragaza kwerekana yuko nyine ari abantu ba nyambere bashoboye ibintu ariko ah, umuturage aracyahababarira ndumva ari icyo nabivugaho iyi ngingo yerekeranye n'ibyo gukingira ubundi mm, ntago eh, ni headline yo muri iyi minsi ariko ntago ari ikintu mu by'ukuri abanyarwanda abanyarwanda bakeneye iby'imirire bakeneye ibintu byo ku- gukora ubushomeri bukagabanuka bakabona ifaranga ku mufuka naho naho rwose ibya covid Ah, ni ni- ni ibintu bihoraho i- uretse ko yabaye ikintu cyo kwamamara ku isi ariko mu rwanda byahagera bigakabya ariko ah, i- i- abanyarwanda ntabwo ari byo by'ingenzi cyane cyane bakeneye rwose n'icyo njye nabivugaho urakoze ura- urakoze urakoze ku- urakoze kutwibutsa ko kagame na madamu we jeannette kagame bi- bi- bi- bikingije uyu munsi byagaragaye ku mafoto usibye ko muri rusange we ntiyagombye kuba yarikingije imbere y'abandi bose uzi ko ahandi mu abandi mu bindi bihugu byo ku isi no muri afurika henshi abaperezida nibo bikingizaga mbere y'uko eh, kampanye yo gukingira itangira itangira nibo bakubi- baterwaga urushinge rwa mbere ariko we yategereje ko ba bagatabaza guverineri gatabazi baterwa izo nshinge n'abandi bose baziterwa wenda yenda yategereza kureba ko urushinge rumeze neza kugira ngo yemere kuruterwa we yasanze rukora neza ba- n- ntawe rwahitanye wenda ubwo ya- ubu niwe- muri rusange niwe agomba kwikingiza mbere y'abandi bose bo ariko ahangaha ikintu nanone tutakwibagirwa kinakomeye ni eh, ni sisitemu demokaratike turimo donko u- u rwanda imiyoborere yarwo ni imiyoborere y'igitugu kubera iki kubera ko nkuko nari nabisobanuriye ba- abantu bakingirwa ntabwo ari leta ntabwo ari abanyapolitiki bagena abantu bagomba gukingirwa bwa mbere y'abandi bose ni abaganga bagomba kubigena oro abaganga bagennye ko hakingirwa bariya abantu bakuze hagakurikiraho abakora kwa muganga hakurikiraho bariya abantu bafite uburwayi nk'uko nabo bari barabiteganije ariko murabona ko abanyapolitike bahinduye gahunda bo bishyiriyeho gahunda yabo idahuye n'iyo abaganga bategeka donc aba- a- b- b- uko abantu bagomba gukurikirana mu gukingirwa abanya- b'abanyapolitike bo mu rwanda bakoze u- u- urundi rutonde niko umuntu yabyita babikoze ukundi kuntu ntibikurikirana nk'uko byagombye gukurikirana nk'uko abaganga bo babikurikiranye bo babikurikira babikora ukundi ariko ibi bintu ni ibintu bibujijwe mu bihugu byose byo ku isi ntabwo ushobora gufata mbabwira ko ni ikintu gikomeye cyane ni ibintu abantu banatinya ntushobora gufata wenda ukora mu bintu byo kwa muganga cyangwa se we tuvuge nka abaminisitiri mwajya mubona abaminisitiri bagiye begura kubera ko wenda bikingije imbere y'abandi bose y'abaturage kandi wenda ari batoya cyangwa se eh, baga- bakabwira nk'abantu b'ababurugumesitiri wenda b'inshuti zabo n'iki byose ngo babakingire kandi batari kuri lisite ntushobora kugera kuri lisite ntibishoboka uta niba imyaka ivugwa wowe uta- utayi- utayifite ntabwo bakwemerera kujyaho cyangwa se wenda eh, icyiciro cyawe kitari cyagera aho ba- bagufunga ntibishoboka ibishoboka ntabwo rero bavuga ngo ngo kuko ba- ariko mu rwanda byose birashoboka niba mi- uri minisitiri cyangwa se uri umusirikare runaka ubwo ni ukuvuga ngo bene wacu mubazane mubakingire eh, munakingize bene wabo ukingize iki byose babikora uko bashaka kwa biriya bya ruswa biriya by'ikajagari nk'uko bisanzwe ariko bereka ko iriya miyoborere ntabwo ari imiyo- ntabwo ari imiyoborere ya demokarasi kubera ko abanyapolitiki nibo bagena ibyiciro bigomba gukingirwa mbere y'ibindi kandi ahubwo ibintu bi- mu bindi bihugu birimo demokarasi i- abagomba gukingirwa mbere bagenwa n'abaganga ko nibo bavuga bati aba bantu aba n'aba n'aba n'aba nibo bafite ikibazo nibo bashobora kwicwa mbere na covid cyangwa bashobora kuyandura vuba mbere y'abandi bose nibo yagirira nabi nibo ya- yazahaza nibo aba ari bo muheraho ariko mu rwanda ntabwo ariko bimeze ahangaha nicyo kintu ni ikintu gikomeye mwagomba kumenya Bi- bitwereka rero ko nyine mu rwanda ni banana republic nta nta demokarasi ntaki ntabwo mbega nda ni akajagari ni akajagari biriya bigereranya n'ibindi bihugu ntabwo wakwigereranya n'ibihugu mudakora kimwe ibindi bihugu biku- Nibyo.
bikurikiza nk'izo gahunda z'abaganga bo barazikurikiza ariko mu rwanda bo bakora uko ibyo bashaka gahunda uko babishaka donc bi- donc reka ndekere aho ngaho Bo, Niba reka- hari ntuza hari hari ikintu u- u- uvuze gitoya nagira ngo nkomenteho ku- ku- ku- kuriya Kuri- bigereranya ibihugu urareba ibi bihugu biba bifite demokarasi ushobora kuza kujya mu- yaba mu bufaransa mu budage mu bwongereza muri amerika hose urabona icyo bita demokarasi abantu bashobora gukorana ari babiri kandi bose bakeneye kugira ngo bateze igihugu imbere kandi batavuga rumwe ku bintu ibyo nge nka no mu bwongereza urabona aba aba- aba- abakonservative n'abareba rwose ubona bose bagendana mu miyoborere bose bakita ku gihugu kimwe muri amerika ni uko kandi ukabona ko ah, yaba abademokarate baba baba abarepubulike ubona yuko bose mu by'ukuri bakorera igihugu pe noneho uko iyo kompetisiyo i- iri hagati yabo bombi niyo ituma igihugu kijya imbere Ah, noneho ba- batera imbere bakurikije bo ubwabo uko bi- biyumvana n'uburyo baba- babereye igihugu cyabo noneho rero ugafata ririya seka donko kariya gatsiko ko mu rwanda kihariye ibintu byose kadafite gutekereza guhagije uk- kagakompara n'ibintu bibera mu bihugu byateye imbere ugasanga ndetse ni nko guhuza ni nk'uko bavuga ngo isi n'ijuru ntibishobora guhura ntabwo bishoboka ntabwo ushobora gufata ah, i- i- ikirenge cy'ibumoso ngo kigereranye ku cy'iburyo ibyo ntabwo bishoboka ntabwo ushobora gufata kiriya gitugu kiba hariya aho bamporiki cyangwa undi muntu ashobora ku- gutegeka ngo ngo kanaka agomba kuva ku kazi ngo cyangwa kanaka ngo agomba kuburirwa irengero eh, n'u- n'undi bariya bose bo mu gatsiko kandi uwo muntu akabura koko warangiza ufate han- nk'hano iyo umuntu agize ikibazo wo mu ishyaka ry'abakonservative icyo gihe abaremba baba bari aho ngaho bavuga bati bigenze gute bigenze gute niyo mpamvu uzajya ubona nta byaha byinshi bikorwa kubera yuko bose baba bakontororana naho hariya umuntu umwe arica agakiza umuntu aga- agakora icyo ashatse ujya wumva utuzi twa dani munyuza nta- nk'umuntu witwa dani munyuza ni umuntu twa- abantu bahereye kera bavuga bati uyu muntu rwose uyu muntu rwose ni ukubera iki uriya niba ufite ubutegetsi niba utegeka yewe ni nizo- uri kuvuga ngo inzego z'ubuganga nizo zidesida ngo ngo zishyiraho a- a- abafata a- mbese abahabwa imiti nk'uko ariko buriya wasanga dani munyuza ariwe ushyiraho itegeko ngo ni ba kanaka bagombye gu- gukora- guhabwa guhabwa inkingo ni abangaba ni abangaba we hariya nta gihugu gihari ni ni ikintu kibi kiba- ni abantu bameze nk'inyeshyamba bibereye aho ngaho batazi ko bari muri repubulika batazi ko bayobora igihugu kiyobora miliyoni z'abantu Ni- ni rero ku- kubakompara kugira ngo bajye bikompara n'abanyamahanga mu by'ukuri usanga ari uguta igihe mbona aba bantu b'abanyamakuru bo mu- mu rwanda bose n'abo n'abo kuri yutube bikompara cyane n'ibihugu byateye imbere ukibaza uti ariko bariya abantu baba bari mu biki ntabwo bamenya ibintu barimo ntabwo bazi ibintu bakompara ibyo ari byo yuko nta nta na kimwe cy'ijana wa- wakompara biriya bintu ngo ngo- ngo ubikompare ngo bishoboke yaba ibyo bakora yaba na ziriya bavuga ngo ni inyubako ubona ko bagerageza ngo kubaka amazu hariya muri kigali ariko ni ibintu u- niyo wabireba wakumva ahubwo biguteye isesemi kuruta donc ukumva u- nta nta mora nta kintu cyiza wabona washima kubera ko barakopera kandi bakopera ntiba bakabimacinga ahantu hatariho ukumva rero kugira ngo bakopere ibihugu by'amahanga mu by'ukuri nubwo babyishyiramo ugasanga ba- barareba ama- ama- amateleviziyo yo mu mahanga ariko biragoye kugira ngo bazanabigereho bagumye kuriya byazafata n'imyaka irenga ijana bat- batarabigeraho ni ni icyo kugira ngo nongereho uh, urakoze turakoze reka tujye ku ngingo yacu ya kabiri Eh, ingingo yacu ya kabiri ni iriya nkuru yo muri y'abasenateri ngo ba- basaba ko leta yajya ibanza kwimura nako gu- guha ingurane abantu eh, ingurane y'imitungo yabo ku- mbere y'uko nyine ba wenda bagira ibikorwa ikorera mu masambu yabo Bo- ariko iyi nkuru ije ikurikirana n'inkuru yasohotse ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatandatu bibiri na makumyabiri na rimwe inkuru ivuga ngo pake ya komisiyo y'abadepite ishinzwe gucunga imikoreshereze y'imari ya leta ngo pake ngo yasabye ko ingurane ya- yakishyurwa mbere yo gukorera mu- gukorera mu mutungo w'umuturage reka mbasomere gatoya komisiyo ishinzwe ni inkuru yasohotse mu gihe komune ku itariki ya gatandatu z'ukwa gatatu bibiri na makumyabiri na rimwe komisiyo ishinzwe kugenzura imikoreshereze y'imari n'umutungo bya leta pake yasabye ko ingurane ku mutungo w'umuturage yajya ibanza gutangwa mbere yo kugira igikorwa gikorerwamo reka nze nkomeze hato ngo abaturage hirya no hino ngo bakunze ngo njya ahahera har- harangiza ngo abaturage hirya no hino ngo bakunze kumvikana bavuga ko ba- babaruriwe ibijyanye n'ingurane ariko ntibishyurwe nk'uko bikwiye cyangwa ku gihe nyamara ibyagombaga gukorerwa mu mu mitungo yabo byarakozwe ngo mu gihe iyi politiki yo gutanga ingurane no kwimura umuturage mbere y'uko hagira igikorerwa igikorerwa mu mutungo we byakubahirizwa byazarinda abaturage gusa gusiragira buri munsi eh, eh, gu- gusiragira gusi- gusu- gusiragira buri munsi ku ngurane za- zatindaga zatindaga nyine kubageraho noneho reka turebe ikindi indi nkuru yasohotse ni ukuvuga ngo sena iyo nkuru yasohotse i- iriya nkuru yari iyo ku itariki ya gatandatu z'ukwa gatatu uyu munsi rero hasohotse indi nkuru ivuga ngo ku itariki ya cumi n'imwe z'ukwa gatatu nanone hasohotse indi nkuru ivuga ngo sena ngo yasabye uhagarariye guverinoma gutanga ibisobanuro ku maso- ku makosa yo gutanga ingurane ni ibingibi nyine mwumva eh, ngo abantu bimurwa badahawe ingurane zabo cyangwa zikaza zitinze n'iki byose aha baravuga iby'imihanda ariko ikibazo gihari eh, aba ni iki gi- kivumbuye bariya abantu I- ikibazo abantu baratatse baratatse cyane cyane bari abantu muri barnyahe bariya abantu bo muri barnyahe bari i kigali abadepite bose barara i kigali watubwira gute ko bariya badepite batazi ikibazo cyo muri barnyahe icyo kibazo twarakibarije inshuro igihumbi ikibazo mubare ikibazo cy'abantu muri barya nk'uko mwabibonye ni sosiyete sivile ni abantu ku giti cyabo ni abantu bo muri opozisiyo abantu baharanira uburenganzira bwa muntu bamwe na bamwe nabo bagiye bagi- bakivuga bakagisakuza hanze bakagisakuza ku mayutubi n'iki byose eh, ariko ndetse n'ababigiye mwabonye ko babafunze nka cyuma hasani mwabonye ko bamufunze Eh, ariko inzego za leta ubwazo zagombye kuvugira abaturage zarakirinze pe barakitaje bajya kure cyane noneho urumva ko abaturage hari umuntu wavuze ati biriya bibazo biri ku- eh, biri kuba ku bantu bariya bavuga ngo ni abacikacumu ba eh, uriya idamange eh, n'abandi bahaguruka bakavuga ibibazo by'abaturage eh, ni ukubera ko hari icyo hari icyuho hari icyuho hari vide politike niko umuntu yabyise harimo vide hari vide ihari mu rwanda abantu bagombye kuvugira abaturage ntibavuga ntawubabona ntibavuga ibibazo biraza bigasakuza abaturage bak- bagasara bakagira gute bakagorwa bakaboroga bakagira gute bakabura ubavugira bakabura u- ikiba- kandi ibibazo byoroshye byumvikana bakabura ubavugira noneho uko byagenda rero abantu bakarambirwa ibibazo bigatangirwa no kuvuga kuzamurwa n'abaturage basanzwe babizamura bagatangira kubafunga babita ngo ngo bara- ba- ngo ba- barapfobya jenoside icyo babare- babarega cyangwa se ngo basimbizi barwanya ubutegetsi cyangwa ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ni ukubera iki hari vide ntabwo abategetsi eh, abadepite cyane cyane wenda n'abo basenateri n'abandi bose nabo mu- muzarebe no muri sosiyete sivile muzarebe ko hari umuntu wigeze avuga ikibazo cyo muri banyahe bavuga ibindi ariko icyo muri ikibazo cyo muri banyahe barakirinda barakirinda cyane twazi ko ari ikibazo gikomeye none tukibaza tuti rero abadepite n'abasenateri bazamuye ikibazo cyo ngo imitungo eh, imitsi, eh, eh, ko leta idatanga ingurane ku mitungo y'abantu yangiritse abantu igiye kwimurira baha imitungo ku gihe kandi igomba kuyibaha mbere y'igihe mbere y'uko bimuka eh, iki kibazo ba- kuki bakizamuye ubu ngubu ni ukubera ko iriya nama ya commonwealth igiye kubera mu rwanda numva ko imyaka kuva muri bibiri na cumi na karindwi ikibazo cyo muri banyahe kivuga ntabwo bigeze bacyumva icyo kibazo ntibigeze bacyumva none se ko barimo kuvuga ibibazo by'imihanda ngo umuhango baha- aho banyuze umuhanda aho banyuze amashanyarazi ngo abantu bagasenyerwa ngo umuhanda ukanyuramo kandi bakamara no ntibavuga ikibazo cyo muri banyahe nicyo gikabije ki- gi- cyashakuje kurusha ibindi eh, kandi ki- gikanami cya- kireba abantu benshi cyane abantu barenga igihumbi hafi ibihumbi bibiri icyarimwe ibibazo bikomeye cyane bagombye gusu- gusurova ariko urabona ko nabwo bari kugenda bagikikira ntibashaka kukivuga ngo bakivuge mu izina bavuge bati leta nihe abantu bo muri banyahe nibahe ingurane ikwiye ibahe amafaranga yabo bigendere bajye gutura ahandi bashaka abadepite n'abasenateri baragikikira kuki bagikikira bafite ubwoba bw'iki Aba- bari abadepite n'abari abasenateri u- ububasha bafite muri kiriya gihugu ni ubuhe ni ubuhe niba umudepite utabasha kujya kuri televiziyo cyangwa umunyamakuru ngo usobanure kiriya kibazo ujyemo ufate pozisiyo kuri kiriya kibazo ikibazo ki- abantu bose bafataho pozisiyo bamwe bakabafunga abandi bakabiti- bakavuga ngo bakoze jenoside abandi bakagira bate ntibabura ibyo babarega U- uvuze kuri kiriya kibazo wese baramuzamukana umudepite uhagarariye abaturage ntafate pozisiyo kuri kiriya kuri kiriya kibazo n'ubu ngubu barimo kuvuga ngo iby'ingurane ngo zigomba guhabwa abaturage ngo zikaba- bakazihebwa bakazihabwa ku gihe ngo ba- batari bavanwa mu mitungo yabo n'iki byose bak- ibyo bintu byose barabivuga mu buryo bwo gu- gu- guca ku ruhande guca ku ruhande barabe- barabe ni nko kubibera barakikira ikibazo cya ba nyirahene bashaka kukivuga baravuga iby'imihanda ngo ya- iyo- iyo- ngo inyura mu ma- mu- mu- mu masambu y'abantu iby'ama- amapoto y'amashanyarazi kuki batavuga icya- icya ba nyirahene ngo bakivuge neza tucyumve ko bakizi kandi kandi bashaka kugikemura aha ngaha ni ikibazo ariko njye mbona ari ukwitesha agaciro biriya bintu niba bari abadepite cya kibazo cyo muri ba nyirahene bagitinya n'abasenateri bagitinya n'abantu muri sosiyete sivile ba bandi bakunda kwigaragaza cyane cya kibazo baragitinya ibyo murabizi abanyamakuru benshi baragitinya abanyamakuru ba leta baragitinya cya kivugwa n'abantu kuri youtube abantu ba- bafite itangazamakuru ryigenga nibo bapfa kukivuga bagaha interiviyo abaturage kugira ngo abantu bakimenye ariko abantu benshi baragitinya niba umudepite atinya kiriya kibazo umusenateri atinya kiriya kibazo nta mudepite urimo nta gaciro bafite batacu babyihorere biriya ni ni- ni ugushaka ku- kwerekana ko ah, u rwanda rufite sena u rwanda rufite eh, inteko ishinga amategeko ko iyo ibibazo bije bashobora kubikemura bagake- bagakemura leta ngo bari gutumira ngo abasenateri barimo gutumira leta ngo uze ngo yisobanure yisobanure yisobanure iki Ah, icyo ikiba cyo muri bariye abantu batazi ni iki barasobanura iki ku byose tubizi ahubwo ba- bariya bantu nta bu- nta butegetsi bafite nta bubasha bafite eh, aba- aba- donc hari ubundi butegetsi bubarusha ingufu ubutegetsi bubarusha ingufu cyane ku buryo ba- bo ba- abandi bakora ibyo bashaka abo basenateri n'abadepite badashobora no gu- no gusunutsa izuru hariya muri ba nyayo ngo babe bagira icyo bakosora cyangwa bitotombe cyangwa bavuga ati abaturage bararengana kubera iki kubera ko bikorwa n'abantu bafite ingufu cyane umusenateri nta gaciro afite nta gaciro afite barabatinya eh, ko ni abantu bo mu gatsiko bakomeye umusenateri umudepite nta ga- nta- nta gaciro afite imbere yabo nizo mpamvu badatinyuka ku kuvuga ikibazo cyo muri baryahe ngo bakivuge bemye baje- ba- ba- bemye rwose bavuge bati abaturage bararengana nabibutsa ko nako buri wese anabizi ko amategeko ari kuri ruhande ku ruhande rwa bariya bat- baturage ukurikije ama- amategeko agenga eh, i- ingurane zihabwa aba i- uko abantu bimurwa mu byabo kwa Mu- amategeko ari ku ruhande rwa bariya bati- rwa rwa bariya baturage bo muri barinyahi ariko ya- banze kuyakurikiza nkana kandi abadepite bash- batora amategeko nta kintu bigeze bavuga abasenateri ntacyo bavuze rero ba- bariya bantu bi- bi- nibashaka ibindi bi- bidusinziriza cyangwa se ngo barebe ibyo ku- kudu- kudushukisha ngo ba- ngo babwiye leta bagize gute biriya bintu ni amayeri ni uku babuze icyo bavuga ntibemere ko nta nta ngufu bafite vraiment tu- tu- tubiziranyeho abanyarwanda bariya ba- badepite abasenateri nta ngufu bafite zo ku- zo gukemura ibibazo biri mu rwanda ntazo ntibirisekere noneho abantu bo mu gatsiko bagumye bikorera ibintu byabo bahohotera uwo bahohotera bica uwo bica banyage uwo banyaga batwikire uwo batwikira basenyere uwo basenyera babyihorere ku- bo ntacyo bashoboye gu- gu- gu- gukora ntacyo bashoboye gukemura bo nibafata imishahara yabo ba- ba- bagende mu ntebe bi- bi- bi- bifate neza ba- banezerwe bamere neza ariko kuvuga ngo baza- bazakemura ikibazo kiri mu rwanda byo ntabwo bikunda kubera ko iyo ari abantu bafite ingufu kuva muri bibiri na cumi na karindwi ntabwo tuba dufite ikibazo nka kiriya muri barinyahe cyabuze cyabuze umuntu ugikemura Igi- mu gihugu kirimo inteko ishinga amategeko kirimo abasenateri ntabwo ikibazo cyari gutinda kuriya ngo kibure ugikemura abantu bararize barasenyewe ba- ba- bahinduka impunzi bara- bari- bararira barihanagura no none na na idamange ugerageza kubavugisha ari baramufunze na cyuma hasani ugerageza ku, ku, ku- nako ujya- eh, idamange uriya ivone ugerageza kuvugira bariya bantu muri baryahe kwerekana aka- akababaro kabo baramu- baramufunze na cyuma hasani nawe wageragezaga ku, kuvuga eh, kwerekana ko ko abantu ba- babayeho abantu basenyewe na leta babayeho nawe baramufunze rero abadepite nibicecekere babeho neza barye barye- ba- ba- batunge batunganirwe ariko ibyo kuvuga ngo bazavugira abaturage byo babyihorere ko nta ngufu bafite nta pawa ntayo nta nta kamaro nta nta- ntacyo bamariye abanyarwanda reka ndekere aho ngaho ijambo ni ryawe Jean Jean Pierre Eh, urakoze cyane icyo ne- wari ukivuzeho cyane urumva nta- nakivugaho ga- dukeya kubera ko numva ari iki- tukimazeho igihe kandi nawe ukivuzeho muri make nubwo yenda ngo ba- bavuga ko ngo abasena batumije ngo ku- kugira ngo icyo basobanura urumva hashize imyaka ine ni myinshi cyane Ah, ikibazo kiri hariya nta- ntabwo ari ari uko abaturage ba- babuze ingurane ahubwo babuze amategeko abarengera kiriya ni ikimenyetso cy'uko mu rwanda hari itegeko hari itegeko nshinga ariko ritubahirizwa Ah, iyo ugiye kureba uko abaturage baba babivuga ni biriya bintu by'ingurane usanga mu by'ukuri itegeko riri kiriya ko nta nta na- nta n'ikibazo cyari gikwiye kuba hagati yabo n'ababimuye ariko hari ikintu cy'agasuzuguro basuzugura abaturage nicyo kintu cya mbere cya mbere kinakomeye ntabwo ntabwo iriya leta izi uruhare umuturage afite mu bihugu hirya no hino ku isi noneho bariya baturage nabo urabona kugira ngo ubashyire hamwe kubera igitugu ubwoba babitswemo nabyo ni birebire ntabwo bashobora guhaguruka bati dukorere hamwe dukore ikintu cyatuma duhabwa ingurane cyane cyane nko kwigaragambya urabona ko iriya leta yakuyeho ikintu cyo kwigaragambya ubundi bajya mu mihanda nta kintu bangije rwose ariko bakavuga bati turashaka uburenganzira bwacu uburenganzira ni ikintu kivukanwa ubundi ariko ntabwo bashobora kubikora iriya ngurane hariya ntabwo ari ingurane nini ku buryo iriya leta itari kuyibona no kuva byagatangira rwose abaturage ntibirirwe birukanka ariko ikibazo kiri hariya kinakomeye yenda sinzi perezida arabishyigikiye birumvikana ariko kiriho abantu buriya akagurupe gatoya kandi ni nako gategeka bivuze ko binashobotse n'ako kagurupe kakavamo buriya butegetsi igihugu gishobora no kugenda neza dore hari uburyo kavuyemo ntabwo ari abantu benshi kuko abantu batinze kiriya kibazo babitondeye hari nka orugane yo kubitondera ikabavuga ati turebe uwo cyahereyeho n'uwo kirangiriraho tumuvanemo tumwegezeyo uriya rwanda rushobora no kuba ruzima kuko kiriya ni ikimenyetso cy'uko u rwanda ruyobowe nabi kuva fpr yagera ku butegetsi kandi bitewe n'agatsiko kandi ibintu byose duhora twamagana ni hariya bipfira urabona baravuze bati reka dushyire abadamu abagore benshi mu nteko ishinga amategeko tujya twumva ko ngo harimo mirongo itandatu na bangahe ku ijana ariko iyo urebye neza ubona biriya bintu ari agasuzuguro ari uburyo iriya leta isuzuguriye umutegarugori donc ushobora kwicaza umuntu mu mwanya ukajya umuhembera ko yicaye nta kintu yakoze kigaragara ukajya umuhemba ngo arakora ukajya ujya mu mahanga ukavuga ati mu nteko y'u rwanda dufite abagore mirongo itandatu ariko badafite icyo bakora donc bahembwa bicaye kumva ko ni uburyo bwa mbere na mbere leta isuzugura umunyarwanda ihereye ku bagore kuba ibashyira mu myanya badashobora gufata icyemezo bakabashyira mu nteko ishinga amategeko badashobora kubahiriza itegeko nshinga icyo rero ni ikintu gikomeye cya mbere na mbere iyo tuvuga duti iriya leta isuzugura abanyarwanda ihera ku mutegarugori kera umutegarugori murabizi ni mu migani bavuga ko ukurusha umugore akurusha urugo mbese ukumva ko igihe cyose umugore ariyo mutima w'urugo ibintu nk'ibyo ibyo ni ibintu tuzi kuva kera ariko iyo bashyize mu nteko ntibakore ibyo bagomba gukora ese urumva agasuzuguro ubahaye urumva katarengeje urugero nibo badepite ariko nk'umudamu nka idamange yahaguruka avuga ati bisi byo ukumva nta handi bamushyira uretse muri purizo kandi nawe ni umutegarugori n'abo bagore ntacyo bashoboye kumuvugira ngo bavuge bati yenda hari ibitagenda mureke tubihagarareho cyangwa se tunabihindure cyangwa se twe no kumufunga twe kumufunga yenda tumubaze uko byagenda kuko buriya idamange ajya kuvuga biriya bintu afite n'ibisubizo afite ibisubizo kandi yenda bitanabahungabanya kandi hari n'abandi benshi bafite ibisubizo impamvu bidakorwa rero hakaba harimo agatsiko hariya gakwiye mu by'ukuri kagakwiye kuvamo ariko ntabwo kavamo nta zindi ngufu zihari ibyo rero bituma rero hazaho n'ikintu cyo gutinya abaturage bo basanzwe n'abagabo baba bavuga bati abagore nibo bafite ijambo abagore buriya niko babyize kandi nta kintu bize ahubwo barahemberwa mu myanya bicaye tekereza guhembwa ko wicaye kuba wicaye mu ntebe ukavuga ko uzahembwa ibyo ni ikibazo gikomeye rero bisubiza inyuma mbese yaba mu muco urabona ko umuco usa n'uwatakaye yaba muri ekonomi wapi nta kigenda iyo ibyorezo bije nk'ibi rero urabona ko byo biba ari uguhuhura nibyo sena ishobora kwiga kwa iriya ngurane yabariya abantu nk'uko wari ubivuze ni ibintu byoroshye nta nubwo ari ibintu bisaba amashuri cyangwa bisaba abantu bize cyangwa iki ni ukwicara bakarebaho ikibazo kiri ibi bintu bigakemuka ariko nta bushake buhari abashaka kubivuga wabuze cyuma cyuma nta kindi azira baramucecekesheje idamange baramucecekesheje kubera iki kubera biriya bintu byo kuvuga ati ibibazo bashaka kubyerekana ntibanashaka ko bijya hanze rero bashaka ko bicecekesha ushatse kugira icyo abivugaho wese ngo ni muri purizo cyangwa se akaburirwa irengero aho ngaho n'ibibazo biri ariko se buriya urabona nk'abantu bica abantu hariya cyangwa banyuruza abandi uriya perezida kagame twigeze kumva ko yize ibintu bya maneko yagombye kuba bazi no kubimubanaho biragoye kuvuga ko atari gukora biriya bintu kuko niba yarize ibintu bya maneko akamenya kuneka ahantu bo hanze akaba yarakoze ibintu bya maneko mu gihe cya fpr urumva ntabwo byagakwiye kuba hari ikibazo cyo kuvuga ngo ngo abantu bahora bica abandi abandi baburirwa irengero abandi ugasanga bamanitse mu biti kandi ukabaza u- ukibaza utese ankete zikorwa bakabeshya abaturage ngo biyahuye ngo ni ibiki akaba rero ari ikibazo gikomeye ariko ni agasuzuguro ko gusuzugura abanyarwanda gusa ko badashoboye kwivugira nyine babapfutse umunwa ndumva ari uko nabivuga ariko birababaje murakoze duwari
Ura- urakoze reka tujye ku ngingo yacu ya nyuma ni informasiyo mbaha gusa ntabwo ari ntabwo ari nta komantere nshyiraho uyu munsi Eh, twakoze ibiganiro byinshi kuri iki kibazo ni info nabahaga gusa nuko urubanza rwa Urayeneza- uraye neza gerard na n'abo bareganwa rwagomba gusomwa uyu munsi tariki ya cumi n'imwe z'ukwa gatatu bibiri na makumyabiri na rimwe ariko rwasubitswe ngo kubera impamvu ngo kubera ubunini bw'u- bw'urubanza n'ibibazo birurimo ibyo twabisomye mu museke wanditse uyu munsi ku itariki ya cumi n'imwe z'ukwa gatatu bibiri na makumyabiri na rimwe ngo ruzasubukurwa ruzasomwa tariki ya makumyabiri na gatanu z'ukwa gatatu bibiri na makumyabiri na rimwe ariko akandi kantu karimo nawe ni ukuvuga ngo ngo abaregera indishyi ndetse n'aba- n'ubahagarariye mu mategeko ngo bibaye eh, nk'ubwa- ngo ntibaje kwitaba urukiko akandi ntabwo ari ubwa mbere ha- bibaye nk'ubwa gatatu aba- aba- u- eh, u- urukiko bashaka abantu baregera indishyi ndetse n'ubahagarariye rimwe na rimwe bakababura nk'ubwa gatatu urumva n'uyu munsi ni wari finale bagombaga gusoma gusoma urukiko gusoma urubanza bakarusoma rukara- rukarangira bakarupfundikira eh, bagomba kurusoma ariko uyu munsi na- ngo abaregera indishyi n'ubahagarariye nabwo ntabwo bari bahari kandi bu- no mu- no muri muri muri uru rubanza rwose mu bihe byashize hose bajyaga babashaka mu ru- mu rukiko nabwo bakababura bataje kwitaba urukiko abaregera indishyi bibaza ati, ibi bintu ni ibiki abantu barakurega ariko bajya kuburana bakabashaka bakababura N- no gusoma urubanza ba- bakabashaka bakababura Ba- bakaba bataje ni ibibazo bikomeye reka ndekera aha ngaha ni informasiyo nabahaga gusa eh, ubwo tuzategereza wenda ko barusoma turebe uko uko bizagenda ndumva nta bindi eh, ndumva ikiganiro twari twabateguriye kirangiye Eh, jean pierre iwa uramutse ufite nk'igitekerezo utabashije guhitisha wagihitisha no tukarangiza ijambo ni ryawe jean pierre jean pierre ura- uranyumva bo jean pierre ndumva ndumva atariho bo reka rero ubwo banyarwanda banyarwandakazi eh, mwadukurikiye mukunda radiyo itahuka mukunda ikiganiro cyacu mu buryo bw'umwihariko mwese mwese eh, turabashimiye kuba mwadukurikiye eh, tura- twaganiriye ibintu byinshi bikomeye eh, biriya iriya ngingo ya mbere twaganiriye ni ingingo ik- itoroshye y'uko abantu bago- bagomba gukingirwa mbere ataribo bakingiwe bagakingira abantu bakiri batoya abakuze bagihari no, eh, bikaba ari ikibazo gikomeye cyane Eh, rero ndumva nta nta yindi ngingo dufite twaganiraho ibyo bariya abasenateri bari kuvuga ngo bari gukina ibintu by'amakinamico na leta bavuga ngo ngo leta ni nitange indishyi- indishyi- ingurane ku ku mitungo y'abaturage yangijwe kandi bariya abantu batuye i kigali na nyarutarama iri- na ko na nya- na banyaheri iri i kigali batuye hafi ya banyaheri ariko ntacyo bigeze bakumarira bariya abaturage ibi byaba ari amayeri yo kujijisha ngo berekane ko hari ikintu kirimo gukorwa kubera ko uriya nama ya commonwealth iri hafi kuba eh, mbega ni ni muri iyo sanse umuntu yayobora ntabwo ari umutima mwiza ni ukubera ndakeka ko ari ukubera iriya nama nabwo ni ukujijisha abantu kugira ngo berekane ko hari ikintu kiku- ku- wenda kuri ibyo bibazo by'abaturage hari ikintu kirimo gukorwa ariko iyo nama nirangira nta bizaba birangiye nta kizaba- nta ki- ntacyo abaturage bazaba bakibonye reka ndekera aho ngaho rero eh, jean pierre numva namubuze kuri ntuza reka mbasezereho Eh, jean pierre uramutse ubonetse wafata ijambo ugasezera ku batwumva ndi kukumva ndi kunyumva okay wafata watanga igitekerezo cyawe niba ari cyo usigaranye noneho eh, wihuta warangiza ukanasezera ku batwumva ijambo ni ryawe
Eh, ntabwo ni sawa eh, ndumva twaganiriye neza ingingo tuvuze zose zirumvikana ariko i- a- ikibabaje nyine ni uko a- a- n'iriya mibabaro abanyarwanda baba baba barimo um, kandi hari uburyo bworoshye bwo kuyikuraho mu by'ukuri bwo kuyirangiza I- i- leta rero ishobora kuba ima- igiye kumara imyaka no ntabwo ari ishobora ahubwo imaze imyaka makumyabiri n'itandatu irenganya abaturage kandi mu by'ukuri nabo bihangana uko bashoboye bakemera bakayi bagapfukama uzi ko hari abantu benshi bagiye bavuga bati twemere ibyaha ariko tureke ubutegetsi bwacu bugaragare neza abandi bakemera baga- bakababara ariko leta yacu igakomeza ikomeza ivugwe neza ibyo bintu abariya bayobozi bo ntabwo babyiyumvisha ntabwo bumva ko umuturage ari umuturage ariko kandi ntibazi ko bishobora kugira iherezo Bisho- bishobora kurangiriraho nabi kandi umuturage we ubwe yaremeye akavuga ati "Ah, eh, reka du- dufatanye turi abanyarwanda twese bariya abaturage benshi benshi bari hariya bemeye bemeye baravuga bati eh, twagize ingorane birumvikana habaye ibintu bya jenoside n'ubwicanyi ndengakamere bwabaye mwa kiriya gihugu cyari ikintu kitoroshye abantu bose bakavuga bati mureke twihangane ariko mw'ubwo buryo abaturage ba- bagerageza kwihangana abantu bo mu gatsiko bariya bo muri fpr bo mu gatsiko ugasanga bo baragerageza kwegeranya imitungo baregeranya amafaranga barubaka ayo mazu tuba tuvuga ariko adafitiye akamaro abaturage bajyana abana babo hanze Ah, ndibuka twarimo tuvuga uriya mu businge ni minisitiri ariko ngo family yose yibera muri amerika abana bibera muri amerika kandi ngo ni umuyobozi sibo wenyine ni bo- ni bo- ni bose abenshi bari muri canada ah, hose- hano hose muri uk abayobozi bose ugasanga bifitiye aba- aba- am, imiryango yabo hanze noneho umuturage wa wundi uhora utsikamirwa we ntiyemerewe no gu- no gutaka urumva utekereza ukuntu ashobora gukandagiza nk'intebe ku kirenge ngo ntu- ntutake urumva ko abakwishe kabiri donc ugaceceka kandi uri no kubabara ibyo ngibyo aba- aba- ba bayobozi bakomeye bo barimo barasahura ya mafaranga wa muturage ushoboye gukora ah, agatanga umusoro baramwaka n'aya mis- n'aya misanzu yose twahoze tuvuga yo muri fpr akemera akayitanga ariko mu by'ukuri leta ntigera ntivuga iti reka turebe ukuntu twadohora n'aba ni abantu yo ahubwo ikaza umurego mu kwica gufunga mu kuburirwa irengero ari leta ubwayo ibikora ubwo se ukibaza utese amaherezo azaba yahe icyakora biri ku iherezo nubwo aba baturage bakwemera kubabara ariko nanone tubakangurira kuvuga burya ni ngombwa ko umuntu nibura apfa ariko yavuze kuko iyo upfuye nibura umwana usize cyangwa umuvandimwe wawe ashobora kugira aho ahera ariko kukurigisa ntacyo wavuze ubwo ngubwo ugendera zeru umera nk'umuntu upfi- upfiriye ubusa kandi nta handi nta n'utazapfa ntiwatinya kuvuga ngo utazapfa so ubwo rero a- abantu ba- yaba bari hanze cyane cyane nabo tuba tubasaba kugira ngo bagire icyo bavuga bagire n'icyo bakora ariko kugira ngo dufatanye guhindura ubutegetsi kuko hariya mu gihugu nubwo abaturage baho bari gupfa ariko banasubira inyuma mu bintu by'imiyoborere mu bintu by'ubwenge mu bintu by'iterambere ura- urabona biriya bintu babakinze mu maso ngo ngo eh, by'ubukerarugendo ni- ni ibintu bi- bidashobora gu- gu- gukomeza kuko nk'ubu iyi covid urabona yabiciyemo nta- ntago ntago bizakomeza gutera imbere ni ubu nicyo gihe cyo kubigaragaza ko bita- atari ibintu abanyarwanda batezeho amaso cyangwa batezeho ubukire mu minsi iri imbere hari a- rero hagomba kuba abandi bantu batari bariya batekereza ukundi ariko ntibatekereze mu bintu by'ubukerarugendo ubukerarugendo ni bwiza ariko ntabwo ari bwo bwa mbere kugira ngo umuturage atere imbere ntekereza ko nk'abadiyani bariya bashatse kwiyamamaza baravuga bati eh, umuturage agomba kubanza akiyumvamo ubuyobozi ntimwite ku bintu by'amazu gusa kandi umuturage atamerewe neza abo bari bafite amayide meza ashobora kurebera u rwanda mu minsi iri imbere cyane cyane nk'uru rubyiruko ubwo ngubwo urumva aba bashaje bibwira ko ibintu bya ngo bya turizme n'iki aribyo bifite agaciro ariko urabona ko iki gihe rwose ni zeru kandi bizakomeza gutya ubwo rero nkaba nagira ngo mu by'ukuri nubwo turangije ariko twifuza ko buri wese yagira icyo akora hari abahagurutse rwose kandi bakora neza hari abari kubabazwa ariko ibyo byose tugomba kubizirikana ariko natwe aho turi hose buri munyarwanda akumva ko ari inshingano ze zo kurwanirira igihugu cye numva ari intambwe yenda abantu bagomba gutera nubwo tubigendesha gahoro ariko ah, bigomba no kugenda gahoro kugira ngo bifite- bifate umurongo mwiza ntabwo twe twizera ko kumena amaraso ngo ni uko ngo ngo ngo hagiye guhinduka ubutegetsi atari cyo kintu cy'ingenzi Ah, ah, ngatekereza ko byose bi- bigomba kugerwaho ariko binyuze mu nzira nziza ntawe nta ngoma ivuga ngo izahoraho iteka ryose niyo mpamvu nabo bagomba kwiteganyiriza bakumva yuko nubwo bavuga bati imiryango yacu iri mu mahanga cyangwa se turahisha ibintu hirya no hino ariko nta- hari benshi bagiye babibura umuturage ushonje mu myaka makumyabiri n'itandatu amaze nawe afite afite gutekereza cyangwa afite kureba fiyuca ye ashoboye kubyara umwana yumva ko yagombye nawe kuba ari kwiga cyangwa se umwuzukuru we akaziga ibyo byose ni leta tu- dutezeho amaso iriho ubu ngubu dutekereza ko igomba guhinduka byanze bikunze abantu bakagira amahoro Ah, ubwo rero eduwari urakoze na- ndashimira abantu twabaye turi kumwe muri iki kiganiro n'abazadukurikira Ah, ariko nsaba buri wese kugira ngo mu by'ukuri duko- tugire icyo dukora niba bavuga ngo habaye izo za common wealth nti- ntizikanga abantu zizaba ariko navuze yuko nta nyungu bayifitemo kuko i- harimo igihombo ahubwo kirengeje kubera amakosa yabo cyane cyane kutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu so nkaba narangiza rero mbashimira ah, nshimira ah, muri rusange abantu bose eh, cyane cyane abayoboke ba rnc abantu bahagurukiye gu- iyi mpinduka twifuza kandi turi- turi guharanira Ah, nkaba narangiza mbashimira rero murakoze
urakoze jean pierre nk'uko wari bivuze ntabwo njye- nanjye nta komini refu nta kintu umuntu yagitegaho kigaragara kubera ko eh, ya- kagame nubwo afite igitutu giteye ubwoba kiva mu mpande zose ariko urabona ko abantu baracyaburirwa irengero nka bahati bahati uriya musizi ntabwo abantu nakwibutsa abanyarwanda ko nabo muri sosiyete sivile no mu mashyaka ko ari umuntu abantu batagomba kwibagirwa kubera ko eh, hari ibindi bibazo byinshi birimo kuza bigashaka kwibagiza ikibazo cya bahati habati haba- cya bahati uriya rero bahati ntabwo abantu bagomba kumwibagirwa bagomba guhora tumwibutsa tumubaza leta ari hehe kagame duhe bahati wacu kagame duhe bahati wacu uriya musizi ntagomba kuburirwa irengero agomba kumugarura aho yamushyize bo hari n'ibindi donka abantu barapfa baraburirwa irengero baricwa ba- ababo ibyabo ntibabishubije abafunzwe barengana baracya abantu barafungwa barengana abandi baraburirwa irengero nta gihinduka nta gihinduka nubwo igitutu ari cyinshi cyane bikabona ko bikagaragaza rero ko uriya mugabo eh, ntabwo yoroshye ntabwo yoroshye eh, afite ibitwi mu- eh, ibiti mu matwi eh, na nu- nu- abantu ni uguhaguruka bagashyiraho izindi ngufu kugira ngo uriya muntu azarekure niko babyita Eh, ntabwo ari ntabwo ari ibintu byoroshye kubera ko ntabwo yumva ukurikije igitutu kimuriho ariko akakumya agafunga abantu akababeshyira akigamba ko yabashimuse abandi bakaburirwa irengero abandi aba yafungiye ubusa abarenganya abarega ibinyoma akakumya akabafunga akagira gute ntabwo ntabwo byoroshye abantu ni uguhaguruka ni uguhaguruka eh, igitutu abantu bagumya kakimwotsa i- bo hanze ni byiza ariko nawe imbere mu gihugu bakamwotsa igitutu mbega bigakomeza gutya kugeza igihe uriya muntu azarekurira kuko atari ibyo ngibyo abanyarwanda bazashira murakoze rero eh, imana ibahire nikabagema duhari bategura iki kiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho turabakunda cyane kuri radiyo itahuka mugire amahoro ntivogerwa n'ingabo kwa ngango rwogera rwagahindura atinya ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho naho naho naho naho yewe ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igahe bitano zitavangura nimusho zigobozo iterabwoba niduteze igihugu no mwitanyize n'ibiriye mwiteme nihurukira mwita abantu ntabaza zikomye nambara ubumwe naje gusanga ari bwo buzatuzanira amahoro ahoraho